iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi imodoka nto izajya irenza abantu izajya ifungwa amezi atatu bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya senkani bakongera bakagufunga amezi atatu urumva ko ni akarengane ni akarengane katagira izina kuko muri make bategetswe gukoresha amategeko yanditse uwo ni umwe mu batwara abantu n'ibintu mu ntara ya ngozi iyo nkuru n'izindi zibanda ku buzima ndetse n'ikiganiro kwa nyaburunga ni mu kanya mu burundi abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe imodoka nto barinubira icyemezo cya polisi cyo gufunga amezi atatu imodoka yafashwe irengeje abo bashoferi babona ko icyo gihano gishobora gutuma babura akazi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ingozi imodokari zito zito zunguruza abantu n'ibintu bita probox zirekuriwe gutwara abantu batarenga bane uwurengeje ko umuntu kuri abo yahora acibwa amande y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu y'amarundi abagendesha izo modokari mu ntara ya ngozi bavuga ko ico gihano gitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mw'ibarabara giteye kubiri n'itegeko risanzwe ryanditswe ari naryo bifuza ko ryobandanya rikurikizwa umuntu iyo arengeze umuntu baramuhanisha amande ya senkanimire akagenda akariha igitasi muri obr ubwabo bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya senkani bakongera bakagufunga amezi atatu urumva ko ni akarengane ni akarengane katagira izina kuko muri make bategetswe gukoresha amategeko yanditse ntacyo bari bakwiye kurenza ku ibyo nosaba byari ibyo bari bakwiye kuraba bagakurikiza amategeko nk'uko yanditse uwukoze ikosa bakamuhana bakurikiza ya mategeko amatworoheze dukore akazi neza hanyuma amategeko ahari bayakurikize izi ngingo zafashwe giturumbuka nta inama zagishe kuri abo badereva ingaruka kuri ivyo bihano ntiziri kuri bo gusa barengeje ko ibindi bintu bitorohereza umuntu yitwa umushoferi kandi ntabwo byorohereza n'umunyagihugu kuko nawe aca azimbwa ku itike yahora agira duhomba turi benshi cyane rwose ko izi modokari zari zitunze imiryango myinshi harimo abakokayi harimo ndetse na leta imodokari zito zito zigitangura gukorera mu ibarabara zahora zirekuriwe gutwara abantu bane ku ntebe y'inyuma n'uwa gatanu ku ntebe y'imbere haraciye igihe kitari gito igipolisi kigenzura umutekano wo mu ibarabara gifashe ingingo yo gukura ko umuntu umwe ku ntebe y'inyuma abagendesha izo modokari bifuza ko hoba gutezurirwa babongeye uwo muntu bakuye ko bari bari kutwongera wa muntu wa gatanu bari batwatse ko bari bamutweme bari bamutwemerera na kare ko bazomushirako mu kuvuga ubu dutwaye abantu bane nta verese miboneka ba boss turagiranira ingorane ngo turajya amahera tayo tujya gacu usanga hanyuma ubuzibugiye burahera hari gihe buheze utana utanahembwe ariko ku bantu bane nta nta verese miboneka ico dusaba twe tubona yuko boduha ujya muntu badukuye ko wa gatanu no kuri karite roze handitseko abantu batanu ariko ntitubona nyine byagiye guhinduka kugira umuntu bamudukure ko kuri asiranse kandi no kuri karite roze ariranga umuduga handitseko abantu batanu igipolisi ingozi kimenyesha ko ingingo iriko irakurikizwa yavuye mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu burundi ni ingingo yafashwe kugira igipolisi kijejwe umutekano wo mw'ibarabara gishobore gukinga amasanganya yabonetse ari menshi mu mwaka uheze nk'uko amakuru dukesha igipolisi ngozi abivuga amakuru twavuye dukesha abadereva bakorera mu ntara za muyinga na kirundo nuko iyo ngingo iriko irakurikizwa no muri izo ntara ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tugume mu burundi mu bakobwa bakora akazi ko gucuruza umubiri mu mujyi wa gitega hagaragaramo abana batari bake bari munsi y'imyaka cumi n'umunani mu kigo humura gishinzwe ibyaha bikorwa bikorerwa abana n'abagore bemeza ko icyo kibazo gihari ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel dantoine sabimana amakaritiye bavuga ko abamwo abakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri gusumba ayandi ni amakaritiye ya kera ayo nayo ni mu giswahili magarama n'ayoba n'impande z'inzu z'ubutambiro aho baba barindiriye uwo bahitana akabashorera mu makaritiye ya yoba na magarama abo badandaza imibiri bagwiriye ku bubare bumwe bumwe aho usanga barangwa n'agatwengo bicaye mu mugumwe abarose uburyo baba ariko barihereza agacupa basangiza abataronse biboneka ko umengo bagize urunani bamwe mu bakozi batanga ibinyobwa muri ubwo bubare nibo bakunda kuba abahuza iyo abashaka kuvugana n'abo badandaza imibiri ndetse bakanabihemberwa muri karitsiye ya yoba ijwi rya amerika ryaravuganye na bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bakora uwo mwuga wo kwidandaza uno mwigeme afite imyaka cumi n'itandatu ariko aravuga icamutumye yinjira muri ubwo buzima bwo kwidandaza cyane naragiye bujumbura ndakora cyanda acaza umunganire ndamaze kunerinda cyambona mbayeho nabi cyanda tamuhira amaze gutamuhira nawe nyene mbona mbayeho nabi cyanda ndacaja nzi n'igitega cyaninjira muri ubwo buzima kuko mbona atakuntu nobaho n'uwo mwana cyanangura gukora ibi bintu nyene by'ubumarayi kugira ndabe yuko noronka y'inzu ndabe nuko nuko ngene uwo mwana yobaho uno nawe afite imyaka cumi n'indwi ariko yavyaye afite imyaka cumi n'itandatu jewe mu musanze nta n'abavyeyi mfise mukuru wanje yararongowe ubundi nawe ni basazanje baca bavuga ati ndamutwara iyo namukuye niko rero guca nshika ngaha anya mbuze gukora ibiyinge mvuga ati reka ndondere ndabe iyi nzu mbamwo n'uyu mwana na jewe muganga nzeyimana silvia arongoye ikigo humura kijaje kurwanya amabakorerwa abana n'abakenyezi mu burundi aremeza ko azi ko hariho abana b'abigeme bidandaza yafashwe ku nguvu rero akaza ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu agakurikiranwa n'ubutungane akongera ah, agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko n'umwana wiwe kubona hari abigeme bagize ivyo bibazo ntibiture ikigo humura muganga silvia nzeyimana agira ati bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba n'ababizi mugabo baciye bahitamwo kuja muri ubwo buzima Eh, bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arababumvisha arabumvisha ko hariho eh, abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza ku bavyeyi bagaba bitanije ikigo humura kirafise ububasha gihabwa n'amategeko umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana iyo bishitse rero hariho ababirukana kubera nabo nyene kutamenya iyo bishitse rero ico duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane bajejwe kumuraba bajejwe kumukingira tuca tubabwira rero yuko ivyo bategeza kubikora ukaza usanga rimwe rimwe ntavyo bari bazi bamaze tumaze kubasigurira ingene amategeko ameze benshi barabikora ico kigo cashinzwe na leta y'u Burundi ifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya sida onisida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu ntara ya gitega kugira ngo kibe ikigo c'akarorero mu kurwanya amabi akorerwa abana n'abigeme muri ico kigo hari ubufasha butandukanye inyamiramabi abahinga bazi guhumuriza abatunuye ku mitima abizi ivy'ubuvuzi n'abashikiriza amanza begamiye ico kigo igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
naho umenga noba mfise n'imbugita nari kumukerera Maze uwo musore kumubwira afise imyaka mirongo ibiri n'itatu akaba asigaranye umuvyeyi umwe ari we nyina n'akababaro kenshi atubwira ingene yamenye ko yavukanye umugera wa sida afise imyaka cumi ikintu camubabaje kandi atashoboye gutahura kumva uko bavukana ari bane babiri bavutse banduye abandi bakomeye natangiye kumenya ko ngendana umugera wa sida nkiri umwana muto rwose mfise imyaka cumi navuse ndawuvukanye hama byarambabaje rwose rwose kabisa je ngendana umugera wa sida gute wamfashe gute hmm? byarambabaje n'ukuri gushika n'ubu mama yavyaye abana bane ama babiri baza banduye umugera wa sida nca ndamubaza mama none gute twebwe babiri je na mushiki wanje tugenda n'umugera wa sida mama na aca arambwira ati ngo mwana wanje ngo nari nanse kubikubwira kubera atabwenge wari ufise ariko ubu ni igihe cyo kubikubwira amaze kubimenya ibintu ntivyoroshe umuvyeyi wiwe yahindutse nk'umwasi gushika aho yiyumvira nuko yomwica mama vrema uyu munsi umenga nari nahindutse n'undi muntu ahubwo nashaka ko naho umenga noba mfise n'imbugita nari kumukerera nkuri mama acaranyicarika acarambwira rero ibyerekeye ibyo e, amaze yo kumbwira ko byaturutse kuri papa ntangura kumusobanukirwa impanuro ambwiye kubera mbona nawe atari we yabitumye naciye ndamubwira mama ariko naho ndabibona uko umutima wanjye aracara agahinda n'akababaro kuko nta kuntu umuryango wanjye wose hovamwo babiri mvugana ibintu bitabaho uwo muvyeyi nyene gusigarana abana wenyene amaze gupfakara atuganirira amakuba yabonye yagendera ku mategeko y'umwana haranagera n'aho aja kumwitwarira we mu buzima ntiyumva umuntu avuze ko agenda n'umugera wa sida abivuze yaca agumuka nyene kunywa imiti agaheba kandi urumva kugumuka kwe yabona ko ahebye imiti ari uwo muti yarigeze ushaka kwiyahura ico gihe je nawe twarankana haragera n'igihe naho nomugaburira adafungura kiretse agaburiwe na mushikiwe haragera igihe ndamuvugisha n'ijambo agaca mbwira ngo we nturi umubyeyi ngo we wapfa umupfa yari umukorezi ndagenda kwa patiri ndamubwira nti uwo mwana byananiye hanyuma patiri amutumako aramuhanura aragerageza uburyo bwose arasubira aremera turasubira turahuza mugabo ageze gufata umuti mu gitondo akantegeka ati uwo munsi mfata umuti nuko ngiriye umurete ndawubuze ntiyafata umuti ati uwo munsi ndawufata nuko nguriye amata ndayabuze ntiyafata umuti nkigora kabisa ico kintu cose akeneye kakironka muri ico gihe nyene bigenda birahera buhoro buhoro yarigeze kwitwara kwa opeje arambwira ati neza jewe nje kwitwara je mama yanyanduje umugera kandi ndi umwana mukuru mumbariza igituma yawunyanduje abo mu nyuma bakavuka bakomeye opeje aravuga ati ni ukuri mwana wanje urwo rubanza ntago nshoboye nyina w'umwana yahavuye yitura ikigo kiri mu bikurikirana abagendana umugera wa sida abasigurira ingorane afise bara baramwakiriye kandi baramufasha nk'uko umwe mu baremesha kiyago yakurikiranye uwo muryango abituyagira umubyeyi nawe yaca yumva afise igikomere kumva umwana ariko aramwagiriza yuko ari we yamwanduje umugera byasaba yuko uwo mwana tumutahuza tukamubwira yuko nubwo yanduye umugera ico gihe atari umubyeyi yabishatse ahubwo uburyo bwo kubakurikirana butari bwaboneke kandi tugerageza kubashira hamwe n'abandi bana kuko iyo ari umwe abona umengo ni isi yamuguye ko abona umengo niwe yavukanye umugera wenyine aragira ibibazo hariho abana baba baramaze kuvyakira nibo badufasha uwo mwana ataratahura neza dufatiye kuri urya musore turishima cane ubu nawe ahubwo yarahindukiye niwe ariko aradufasha gutegura abandi bana niwe aja imbere akabashingira intahe uwo muryango uri mu yindi myinshi igira ibibazo nk'ibyo hagati y'abana n'abavyeyi babo yaba uwo muvyeyi yaba uwo musore bose baremera ko iminsi ya mbere yo kumenya indwara igoye kwakira ubu abo babanye neza bumvikana bagasaba ko n'abandi bobarabira ko akarorero francine ndiho ku bwayo i bujumbura ku bw'ijwi rya amerika arakoze francine ndiho ku bwayo utugejejeho inkuru y'umuhungu na nyina bagiranye ibibazo kuvaho uwo mwana w'umuhungu amenye ko yanduye indwara ya sida bivuye ku babyeyi uwo mwana yageze n'aho atekereza kwica umubyeyi we amushinja ibibazo birimo ubu noneho ni ikiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro kwa nyaburunga mu kiganiro cy'uno munsi dushimye kuyaga ku vyerekeye kazoza k'umugambwe w'abadasigana iprona ivyo tukabigaruka ko mu gihe muri no minsi havugwa ukutumvikana muri uwo mugambwe aho bamwe mu badasigana baherutse kwandika bagirije indongozi amakosa mu bijyanye n'itunganya ry'ubutunzi bw'umugambwe wa rwagasore abarangura umugambwe bo babifata nk'aho bo barabatanguye kurondera inyungu za politike mu kwambika ibara abandi ibi tubigarutse ko kandi mu gihe hatamwaka usigaye ngo hatunganywe amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mbega none kazoza k'uwo mugambwe waboneye izuba iyindi migambwe ni akahe amatati yagiye yaduka muri iyi porona ko kenshi yagiye atuma yicamo imigwi ubuyoba azotorerwa umuti bidaciye mu ngimba inkomoko n'ingaruka z'ayo matati nazo nyine turazivuga ko na cyane cyane tukarabira hamwe rero icokorwa ku neza y'abadasigana n'abarundi muri rusange mutumire turi kumwe ni umwe rudende nawe ni honorable andre ndayizamba umushingamateka yatowe mu ntara ya bururi honorable ndakora mu gice mwaramutse neza usanga muri kino kiganiro murakoze cyane
niwe ndakunda abayaga bahuza niwe ndakunda abayaga bahuza kuko ngo nayo kwangana ngo ntacyo bimaze nkunda abantu nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko ngo nayo kwangana ngo ntacyo bimaze nkunda abantu kumbure mu gutangura mbega honorable andre ndayizamba ni umudasigana
Eh, kuba umudasigana nico kimwe no kubatirizwa muri katolika n'urumenyetso rutazimangana naho wowe utaki utagi utakimirita muri iyi porona naho uri umukukuruke naho uri iki waramaze kuba umuporona atari rimwe byo ku- uguma umudasigana niba tisimu wahawe ya politike rero urumva twakuze turi abana ari aribyo dukuriramo urabona imyaka tugezemo eh, nibaza yuko ibyo guhindura bitagishobotse ubu rero uremera ipironi na ipironi ikakwemera iprona eh, bon iprona urazi kuko yacitsemo ibiki hariho iprona iri mu iri mu nzego hariho na iprona bari hanze batari mu nzego eh, muri kino kiringo novuga abari ku- abari mu nzego haraciye nk'imyaka ine canke itatu eh, tutagikorana muvavanuye
hari ibyo tutumvikanyeko kandi twarabivuganye na, na, na bene byo Mhm.
Eh, Ubu hanyuma urikora- rero hanyuma rero nicyo gituma mu nzego ntakirimwo niba biriko biravuga urumva nta zina ry'iwanje wumvamo eh, ni ukubera yuko nta nta- tutagikorana uri na- kuravuga uti abari mu nzego kandi nawe uri mu rwego rw'inama oya nshingamateka mvuga mu nzego za leta kuko inama nshingamateka burya rero eh, abarundi dukunda kwihenda kenshi kuri ibyo Mhm.
eh, ngira nuko tutaratera imbere mu byerekeye ibyiyumviro bya politiki inama nshingamateka na leta haya ntushobora kuzifata kumwe icyo mvuga ni inzego za leta kuko inama nshingamateka iyo utumvikana na leta ni gukorera Ni- ni- jewe rero ni nibaza ko ariho nkorera iyo wumvikana na leta urakorera iyo utumvikana na leta urakorerayo ariko ugiye mu nzego za z'intwaro ukorana na leta abari eh, jewe rero navuga mu nama nshingamateka ndiyo kugira nshigikira ivyiyumviro je mbona ah, vyokubaka igihugu
ariko uno munsi wovuga ko watowe ku izina ry'umuganga w'adasigana ipironi
nibyo naratowe mugabo eh, uno munsi nk'umushingamateka ko ntowe nk'umushingamateka sinsubira kwitwa umunyamugambwe mba ntowe ku izina ry'igihugu cose kandi zisubira no guserukira intara natowemo ntaserukira igihugu cose bisigura yuko nshobora kuvuga eh, ibitajanye n'umugambi natowemo nico ni- ni- nivyo kenshi ukunda kumva mbere iyo ndi mu nama nshingamateka hari ivyo mvuga bidahuye n'umugambwe eh, iprono uri mu nzego za leta turiko turavuga rero umuganga w'adasigana ipirona ura kahise ka vuba k'umuganga w'adasigana ipirona hari icyo ukaziko
ego reka imbere yuko eh, tu- tuvuga iprona nagomba ubanze unkundire mu ma- mu majambo make mu kanya gatoyi tuvugane ingene aha aha iwacu mu Burundi no muri Afrika mu, mu ncamake ingene vya politike bihagaze twongere tuvugane eh, n'ingene iproni ihagaze mu mu vya politike muri kino gihugu n'ibintu bibi ubwa mbere urazi ibintu vya politike ingene biriko biragenda muri Afrika ah, biraboneka yuko eh, demokrasi irafise ingorane ariko iriko iratera imbere muri afurika ah, bi- bivuye p- kubera amashuri abantu bi- bariko bariga cyane kuko amashuri ubu muri afurika ariho harabiga no hanze abantu benshi ubu rero ba- barize ugasanga ibi bya kominikasiyo nabyo ingene ubu- ugutumana ko kwateye imbere mu- mu- mu- ku isi yose ibiriko birabera muri Cote d'Ivoire mu Burundi ubikurikirana ku munsi ku munsi ku isaha ku isaha ugasanga harateye imbere ibi by'ama ibyo bita za societe civile Amashyirahamwe amashyirahamwe adaharanira adaharanira ibyicaro inyungu.
vya politiki n'imigambwe eh, ukabona yuko iharanira ah, kurwanira ubutegetsi bisigura ukaca uraba ibintu byabaye nka ngaha mu Burundi mu- kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ukaraba ibyabaye muri Gabon ukaraba ibyabaye muri Congo ukaraba ibyabaye mu za Cote d'Ivoire ukaraba ibiriko biraba mu za Togo ukaraba ibiriko biraba mu za Sudani muri kino gihe ukaraba ibyo bise Printemps Arabe mu mu bihugu bya Afurika yo mu bure- yo mu- yo mu buraruko ucubona yuko o, abantu abanyagihugu bo muri Afurika bariko barasaba yuko demokarasi itsimbatara mu bihugu byabo ibyo bi- bakarondera yuko haba accountability nk'uko babivuga mu congereza abategetsi bakaranda konti nyine batwara muri ubu re- bis- bisigura yuko demokarasi iriko iratera imbere biciye kuri ayo masosiyete sivile biciye mu migambwe biciye mu bantu bize biciye mu madiaspora ariko gacubone abatwara ubu naho muri afurika ugasanga bagerageza kuguma ku butegetsi kuko gutwara urabona muri afurika nicyo kintu ku- gituma ah, abantu bakondorora Niho- niho abantu- bafata- bakondorora n'ubutunzi niho abantu bakura mikoro yego urumva rero abatwara nabo bagerageza ku- kurwana kubwira habe statiko ariko eh, uko biboneka ni ibintu bizobandanya muri afurika mu myaka nibaza nko mu myaka cumi n'itanu demokarasi izobirwa iratera imbere muri afurika uko biba kose kuko ntibigisubiye inyuma turiko turavuga kazoza ku mugambwe w'abadasigana iprona mu gihe atamwaka usigaye kugira ngo hatunganywe amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
nangaha rero mu burundi wacu ibindi ko ndavuga ni ni ibintu biboneka niko biri biriko biraboneka nta mushikiranganji wa iprona ari muri leta ariko hariho visi perezida icegera ca mbere icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu uyo none ku- ko biryo shingiro ryasabye ibyo ariyo nk'userukira iprona ariyo ariyo nkande kuko iprona turavya by'amategeko ntiri mu nzego nibaza ko rero ku bwanje eh, iprona ntiri ntiri muri leta uwo ba- u- uwariyo eh, nibaza ko ari umukuru w'igihugu yamugomwe akamutora
uwari uwari hejuru y'abashikiranganje barabe ivya politiki
o- o- o- visi perezida yego
yashobora mugabo mugabo eh, ntibis- nti- ntabwo bijanye ni- n'amatora yari ya- yari yagize rero yagi- ya- ya- ya- yagiye ko agomwe n'umukuru w'igihugu nico nibaza ku buryo rero eh, muri prona nti- ntibariyo kuko u- uba ufise abaminisitiri nta- ntabariyo rero i- iprona eh, ukiye uraraba wanashaka jewe biri mu mu byatumye tu- tutumvikana rwose icyatumye tutumvikana eh, wanashaka n'ibi bavuga by'ubusuma by'ibiki urumva biri ko bibantu ntakiriyo c'est le positionnement ni ni- ni ingene iProna- aho ingene ihagaze mu bya politiki ikurikirana ibya politiki gute mu gihugu kuko urabona iprona ni wari umugambwe wazanye amasezerano y'iyarusha icyo yari agamije aba nta murundi atakizi ariko uravye iprona iyi- iyi- iyikorana na leta ubu ikibazo ifise ni ingene ihagaze uravye kuri ayo masezerano y'iyarusha ugiye uraraba ingene ikora mu byishyikiriza n'ibikorwa ikora ubona ko eh, ishyikiriza ibyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi ndaguha akarorero iprona amasezerano yarusha Ndaguha akarorero.
mu kuyaterako igikumu haniyemwo akangonongono
Eh, amasezerano iyo ari yo yose ku isi yama afise ibibazo ariko ariko amasezerano yaraje ngaha mu gihugu ara- arakora eh, yarashyitse no ku bintu byinshi kandi bikomeye kandi nibaza ko no mu- no muri kazoza ka kino gihugu bizobandanya rero nibyo nariko ndakubwira nti a- a- wagira utanga akarorero Eh, a- ingene ba- ba- ivyo bashikiriza n'ivyo bak- si si ukuvuga yuko ivyo ubutegetsi bushikiriza umuntu uh, arinda ku- kuvuga ko ari bibi iminsi yose iyo ari Mhm.
vyiza no kuvuga ko ari vyiza iyo ari iyo ari bibi ukabivuga ko ari bibi bivahe uba uhagaze mu vya politiki rero eh, tw- jewe ku bwanjye nari niteze yuko iprona ishigikira bikomeye yuko amasezerano y'iyarusha adahinduka kubera yuko oh, aracyadufasha gutera imbere akarorero eh, nk'imigambwe yo yo mu ya ya, ya opposition itavuga rumwe na leta yo yari ihagaze yuko ibyo shingiro ridahinduka ariko iprona warabonye yagiye kugira kampanye iprona yaratanze n'impinyanyuro zofatirwako Eh, ntabyo nzi kuko sinariyo ntabyo na- ni- teteri nibyo bavuga ku mara iyo iyo- iyo bazikora eh, hariho byinshi byari kujamwo cyane babigize uko ariko sinzi rero urumva baciye ba- bafasha leta guhindura ibwizwa shingiro bo cyararenganye mente ntabwo nibyo eh, ariko ico nabo si ico conyene ico nabo kukubwira nuko iprona iguma ishikiriza eh, umenga kuko uh, mu- muri bya politiki ushobora kuja muri leta uri umuganga watsinze uri koalisiyo uri hariho partage y'ubutegetsi biciye mu masezerano mu biganiro ico ni cyari gutuma iprona ija mu- muri leta igashigikira ibya leta ariko ubu kubera amati- amajwi yaronse make ni- ntiriyo ibyo rero ishikiriza je ku bwanje iprona yari guhagarara ku masezerano y'iyarusha n'ibwirwa shingiro ririkomokako bishobotse bigi- bisa- bish- byaba ngombwa yuko bihinduka bakabigirana n'abantu bose eh, kuko eh, amasezerano ni ukuvuga ifo kwaba inclusive n'aba bose b'abanyepolitike eh, nuko hari abo leta yagiriza ngo bagiye muri pucu cyangwa bagize iki n'aba bose bari hanze n'abanyepolitike n'abarundi n'ab'impunzi bose bakazamo bakavuga rumwe bakicarana bagashinga rumwe bakavuga ibyo hinduka mu ibwirizwa shingiro kuko umugambi umwe cyangwa abawushigikiye bonyine ntibihagije kuko ifoko biba mu mu mahoro no mu mutekano ico ni igice ca mbere c'ikiganiro kwa nyaburunga ndagushimire honorable An- ambassadeur andre ndayizamba wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze cyane murakoze kundumira urakoze nawe jerome niyonzima utugejejeho icyo kiganiro mu makuru y'imikino mu rwanda ubu mu kanya harakinwa imikino ya nyuma y'igikombe cya zone ya gatanu ya afurika mu mikino ya volleyball kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu wa siporo jean claude munyandinda iyo mikino igeze he
urakoze cyane edi imikino nyine ya zone senke muri volleyball ubu ngubu igeze ku ndunduro cyane cyane ko bari gukina final aho ikipe ya gisagara volleyball club iri gukina na reg volleyball club ubu ngubu iseti ya mbere yarangiye eh, iseti ya mbere yegukanywe n'ikipe ya reg iyo mvuze reg mba mvuze ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'amashanyarazi iyo rero ifite ikipe ya volleyball ikomeye cyane ikaba rero iri gukina na gisagara volleyball club niyo akarere ka gisagara seti ya mbere yo yarangiye ari amanota makumyabiri n'atanu kuri makumyabiri bivuze ngo ubu bari gukina seti ya kabiri aho bigeze nabwo reg volleyball club iracyari iya mbere ifite amanota atanu naho gisagara ifite atatu ni umukino ukomeye cyane cyane ko aya makipe ari muri atatu asanzwe akomeye mu rwanda ariyo nyine gisagara reg ndetse na kaminuza y'ubukerarugendo utb babwira ko muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya reg volleyball club yari yasezereye kaminuza ya utb ku maseti atatu kuri imwe hanyuma gisagara volleyball club nayo ikuramo ikipe ya sports fc yo muri uganda yisize amaseti atatu ku busa Eh, ikindi nabibutsa ni uko mu kanya gashize ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo utb yari yegukanye umwanya wa gatatu itsinze ikipe ya sports fc yo muri uganda amaseti atatu kuri imwe kandi amakipe yari yaserutse ni amakipe cumi n'abiri ah, akomoka nyine birumvikana mu bihugu binyuranye byo muri kano karere ka gatanu k'imikino muri afurika Ah, Je- jean claude munyandinda aho mu rwanda kandi ku munsi w'ejo hateganyijwe irushanwa rya tour du rwanda ryo gusiganwa ku magare mu masegonda icumi iryo rushanwa abi- abarushanwa bamaze kugera i kigali rizatangira ryari amakipe cumi n'arindwi yamaze kugera i kigali irushanwa rizatangira ku munsi w'ejo ku cyumweru aho etape ya mbere izaba ari ukuva i kigali bajya i rwamagana bagaruka i kigali ahangaha rero tubibutsa ko iri siganwa ryazamutse riva ku ntera ya kabiri n'ibice bibiri rikagera ku ntera ya kabiri n'igice kimwe rikaba ari isiganwa riri ku mwanya wa mbere muri afurika jean claude munyandinda arakoze cyane inshuti mwari muduteze amatwi aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma geoffrey mutaguma wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika